iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku batwumva muri mu rwanda mwadukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku badukurikira muri mu burundi mwadukurikira ku mirongo yacu ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri abadukurikira ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri kumwe nanjye edi rwema tariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa munani buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko ni umunsi ugamije guha ijambo urubyiruko no kurufasha kugira uruhare mu iterambere ryarwo haba mu bukungu imibereho myiza guteza imbere umutekano n'amahoro ugamije kandi kuganira ku mbogamizi zituma urubyiruko rudakoresha amahirwe rufite mu kwiteza imbere no gushakira umuti izo mbogamizi ese uyu munsi usanze urubyiruko rwo mu karere k'ibiyaga bigari rwifashe gute nabiganiriye na bamwe urubyiruko rutuye muri ako gace k'isi reka duhere kuri uyu wo mu burasirazuba bwa kongo mu ntara kivu y'amajyepfo intara ikunze kwibasirwa n'intambara n'ibibazo by'umutekano muke bituma urubyiruko rwinshi rudindira abandi bagashorwa mu bikorwa byo guhungabanya umutekano reka uyu musore uhagarariye urubyiruko rw'abanyamurenge atangire atwibwira nitwa cyubahiro mutaragandege ubu nyoboye abasore hano mu minembwe uyu munsi isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko uyu munsi usanze urwo rubyiruko ukuriye aho ngaho mu karere ka minembwe mu ntara ya kivu y'epfo rumeze rute abasore bari hano ubu barasa n'abafite ibibazo byinshi bitandukanye ku buryo basa nk'aho bo batari kumwe n'isaha ihaza batazi icyerekezo cyayo kubera ibihe bibi tumaze n'imyaka by'intambara umutekano muke wakomeje kuranga aka karere usanga cyane abasore b'amoko duturanye bamwe baringiye ishyamba biyita ba mayimayi batangira gutera ubwoko bw'abanyamurenge icyo gihe rero nabo barema umutwe wo kwigwanaho nyine basubiza izo bitero inyuma cyangwa se babyitanga ugasanga cyane niyo hari isa kaho igoye akarere ka hano n'abasore ba hano kuri none hanyuma usibye ibyo bibazo by'imishyamirano iri hagati y'amoko ubusanzwe ibindi bibazo byugarije abasore b'aho ngaho mutuye ni nk'ibihe abasore ba hano cyane twari dusanganywe ikibazo cyo kuba ankarave cyangwa se kuba dusa nk'agace kadafite inzira zikageramo mu buryo bworoshye nta barabara ku buryo icyo nacyo cyari ikibazo twari dusanganywe noneho haza kubaho n'ikibazo gisa nk'aho abasore ba hano badateguwe neza badafite ababafasha mu buryo bwo kubana n'abandi basore mu guteza imbere cyangwa se guharanira guteza imbere rero ugasanga ikibazo cyane abasore ba hano bafite ni icyo kibazo cyo kuba dekonekite n'indi si mbese nta nta busabane ari inzego z'ubuyobozi ari inzego zindi zi- z'imiryango mpuzamahanga cyangwa abaterankunga baza bafasha abasore b'aka karere kugira ngo biteze imbere cyangwa se bagaragaze impano n'ubumenyi barimo biracyari hasi cyane
A- abo ikindi mwifuza kibazo cyaba kihari ni icy'imirimo kuko imirimo iboneka hano ni mikeya yaba iya leta yaba iy'imishinga ugasanga akenshi bazana abasore bakuye hirya no hino ariko abasore bari hano ntibagira amahirwe ku murimo hano mu karere ka minembwe Mm. wari uvuze ko ah, hari ikibazo cy'uko abo basore badategurwa neza kugira ngo babe bashobora no guhatanira bene iyo mirimo wari ukomojeho ni nka bande mwifuza ko babategura kugira ngo bagire ubwo bushobozi abandi bafite kugira ngo n'iyo mirimo bajye bayijyamo hari abayobozi b'igihugu hari imiryango y'abagira neza nk'ama oruganizasiyo hari imiryango mpuzamahanga hari inzego zitandukanye z'abasore kuva ku nzego zo hasi hano turi ku rwego rwa komine ariko dufite urwego rwa rwa teritwari dufite urwego rwa porovense dufite urwego ku rwego rw'igihugu izo zose hari inzego z'abasore na minisiteri y'abasore igomba gufasha abasore ikabategura kugira ngo baharanire bagaragaza amahirwe barimo n'impano zibarimo ndetse n'ubumenyi bwabo bikore biteze imbere igihugu kandi bifashe abantu bose kubana neza igihe rero badakoreshejwe neza muri ubwo buryo haba n'igihugu cyangwa se imiryango y'abagira neza urumva nyine bamwe bitwara uko bishakiye usibye ibyo wari ukomojeho tugitangira ikiganiro uvuga ko ah, kubera kubura ibyo bakora ahanini usanga bisanga mu bibazo birimo ubushyamirane n'andi moko muturanye nayo Ah, ubusanzwe ah, nk'umusore ukibyiruka aho ngaho iminembwe akazi k'ibanze atangiriraho gukora ni nk'akahe kazi hano hari abasore ba baba bakora iz'ubucuruzi abandi bakora ubumotari abandi bakora ibintu byo kohereza amafaranga abandi baba bihangira utuzi duto duto ariko hano hari abana bize bokora imirimo iyo ari yo yose ndetse babonye n'ubushobozi bokora n'ubucuruzi bukomeye cyangwa se ibikorwa bikomeye bindi bifasha akarere gutera imbere
mu bijyanye se no kugira uburyo bwo kujya mu mashuri barabufite
ok ubusanzwe bari babufite ba- bigishwaga n'ababyeyi babo na leta yari yagerageje korohereza ababyeyi wenda kwizishura ariko nabwo numva bitarakorwa neza ariko ikibazo kuri none kubera izo ntambara tumazemo imyaka ubutunzi bwabo cyane bwari ubworozi bwarashize ntabwo bagifite iz'ubuhinzi impunzi zirunze hano nta byo kurya bagifite urumva n'ubushobozi bwo kuvuga ngo bige ntibabyumva n'ihari barimo byonyine birasa n'ibigoye hanyuma se kugira ngo ibintu bihinduke ni iki mwifuza cyakorwa kugira ngo urwo rubyiruko rwiyumvemo ko narwo rushobora Barimo gukora kuvuga. bisabye ngo leta ibafashe cyangwa imiryango y'abagira neza ikorera mu karere ndetse n'imiryango mpuzamahanga ibafashe habeho nk'ikigega wenda gifasha abasore kwiteza imbere no kwihangira imirimo ndetse no kubitozwamo nta kirakorwa kugeza ubu ngubu aho ngaho iminembwe ntacyo kabisa abaza bafasha bafasha nyine ibintu bijyanye no byo kurya bukeya abandi bagafasha mu bijyanye eh, n'iterambere bukeya ariko kubera insekirite ni nkaho ntacyo ni gitonyanga amazi rwose mwebwe nk'abayobozi b'urwo rubyiruko mukora iki Tu- tugerageza kubabwira hano ku nzego za hano ndetse n'imishinga iza hano ariko nayo urumva barasabisha ku nzego zo hejuru kuko nabo imishinga ikorera hano ni mitoya isaba abandi baterankunga bari kure ku buryo ugasanga nyine izo bazana bihekera mu tuntu bene utu tutagaragaza impinduka zifatika kabisa wigeze kuvuga ku bijyanye n'uko urubyiruko ahanini rwisanga rushowe ah, mu bibazo bijyanye n'amakimbirane nk'amwe mu bayobora kugira ngo urwo rukurikirane rw'ibibazo rw'amakimbirane rudakomeza ah, ni nk'iki mubona gikwiye gukorwa kugira ngo biyumvishe ko bagomba kwiteza imbere aho kujya mu mitwe ah, yitwaje i- ibirwanisho kugira ngo bajye guhangana n'andi moko ikibazo rero aba bashora muri ayo makimbirane bafite ubushobozi eh, twe tudafite ku buryo twe tubakangurira guharanira gushaka amahoro ya buri wese no kwiteza imbere kuko imbaraga zacu tugomba kuzikoresha neza mu guteza akarere kacu imbere n'igihugu imbere ariko rero urubyiruko ru- rukoreshwa na bamwe na bamwe nyine bafite amafaranga hirya no hino bakagira imitwe yabo nyine igomba kudutera kugira ngo izo duteganya cyangwa se twifuza bidakorwa neza cyangwa ngo bigerweho nk'uko twifuza icyo gihe se mu- mukora iki kuko nibaza ko niba muri ijwi ryabo mukwiye gukomeza ah, kubavugira no ku- no kugaragaza ibibazo byabo kugira ngo bishakirwe umuti bashobore kwiteza imbere Eh, dukomeza gukora amanama n'abayobozi abashefu inzego z'ubuyobozi hano n'iz'umutekano imishinga ndetse nabo tubasansibiliza cyangwa se tubahugura kugira ngo duharanire gushakisha amahoro n'ubwo bigoye bitumvikana mu gihe kimeze nk'iki turimo duterwa uzi kubwira umuntu ngo dushaka amahoro cyangwa iterambere kandi baba bamurasa bamucikiraho ibyo bamunyaga ibintu bye ntibiba byoroshye kuvuga ngo umuntu w'umusore undi karamusenyera nawe acece katuze biba byoroshye wigeze kuvuga ko hari imirimo imwe n'imwe ubyo- u- u- urubyiruko rwaho ah, rukora imirimo irimo gutwara abagenzi imirimo yo kuvunja amafaranga ese iyo mirimo itunze ur- urwo rubyiruko
Eh, iyo mirimo bakora irabafasha rwose babonamo ubushobozi bwabo buke bubafasha kubaho nta kibazo rwose n'ubwo amafaranga asa n'abuze hano kubera nyine ubwo butunzi bwabo bwari bushingiye busa n'ubwanyeganyeza ariko ufite ako yikorera akagira icyo kamufasha mu kubaho kwiwe mu bijyanye se no kwiyubaka kubaka ingo byo byifashe gute biraborohera aho- aho ngaho Ah, biragoye kugeza kuri none kuko nta baterankunga turabona bafasha abasore b'aka karere ndetse na leta nayo nta kidufasha mu gifatika ndetse n'indi mishinga yose nyine ikorera usanga kuvuga ngo wabone ubwo bushobozi bwo kwiyubaka biragoye bisaba nyine ngo umuntu ashakishe mu buryo bwiwe abone aho ahera kugira ngo ashakishe icyo yakora bete impamvu nyamukuru mubona zidindiza ah, iryo terambere ni nk'izihe ikibazo cya mbere cy'ingutu dufite ni umutekano kandi umutekano niwe waheraho ibintu byose ntiwakora udafite umutekano ntiwahinga udafite umutekano ntiwakorora ntiwacuruza udafite umutekano icya kabiri ni ubwo bushobozi bukeya bwo kugira ngo n'igihe hari umutekano umuntu agira icyo yakora icya gatatu ni ukutagira akisesi ku murimo mbese ku ku isoko y'imibiri murumva umusore uri mu minembwe ntashobora gushaka akazi bukavu kinshasa ibuvira hehe kubera kuko hasa nkaho ari kure cyane ugereranyije n'inzira zijyayo n'ikoranabuhanga hano biragoye rwose ni ukuvuga ko muri rusange aho ngaho musa nk'aho muri mu bwigunge ni ngaho turi mu bwigunge rwose inzira iri harimwe n'iy'ikirere nacyo dushoboye bakeya abandi ni ngaho bari ahantu nyine bafungiwe n'ibiz'indwara zaje kuza ariko nyine dusanzwe n'ubundi bisa nk'aho akarere gafunze hirya no hino ku isi abategetsi batandukanye bakunze guhamagarira urubyiruko kwita ku kwihangira imirimo aho gutegereza ko leta ibaha imirimo icyo gitekerezo mwebwe nk'urubyiruko aho ngaho iminembwe mucyakira gute ok twebwe ni nkaho n'abo bategetsi babiduhangurira cyane tutarababona cyane babidukangurira ariko natwe ubwacu nk'abayobozi babo twabibakangurira abayobozi b'urubyiruko ariko nuza kwihangira agira aho ahera ntiwakwihangira umurimo mu ntambara mu mutekano muke ntiwakwihangira umurimo udafite nibura wakingi kapito cyangwa se udufaranga duke waheraho kugira ngo ukore abenshi usanga nyine bafite ibyo byifuzo n'ibitekerezo ariko bakabura aho bahera kugira ngo bahange ibyo bakora ariko mutama ukomeje kuvuga ko mudahura n'abo bayobozi eh, ntacyo basa nk'aho babafasha ariko abo bayobozi ni mwebwe mubatora nimwe mubashyira mu myanya barimo Eh, icyo gihe iyo muvuganye nabo muka- mukababaza icyo mwabatoreye ba- babasubiza iki bababwira iki ok birumvikana ko ubuyobozi butorwa n'abaturage kandi bagomba gukorera abaturage bakabafasha ariko akenshi n'ubuyobozi dufite hano twebwe n'ubu ntibaratangira gukora ku mugaragaro bw- bw'urwego rwa komine kandi ntacyo rwakora rudakoreye kuri porovense n'ikinshasa hose urumva nyine ni akavuyo kari mu gihugu hose hari ibintu byinshi bidakorwa neza bitagenda bimaze imyaka bisa nk'aho biri ahantu icyo gihe rero sisiteme itarakora neza nabo biragoye kuvuga ngo bakore neza cyane cyane ko biba bituruka hejuru wakomoje ku kibazo cy'umutekano muke wugarije ako karere kanyu muri iyi minsi byifashe gute ok kuri ubu minembwe akarere ka minembwe kari gasa n'agatuza ariko aho mpagaze ku birometero hafi bitatu impande zose waza ubageze kuri yaduide urumva turi ahantu hari nko kuri birometero bitandatu sigisi kirometazi sikweyadi uba urumva ko ari ahantu hato kandi hari ibihumbi byinshi bishonje bigize gute hari ingabo ziri aho za frdc urumva abaturage nyine barasa nk'aho badatuje nubwo amasaha atavuga isaha iyo ari yo yose aravuga hirya no hino ni nk'ibyo bamaze kumenyera
hanyuma se mubona bizakemuka gute kuko ako ni akarere kamaze igihe kinini mu bibazo ahanini bishingiye ku mutekano biva kuki mubona umuti wava hehe
ok biva ku bategetsi bamwe na bamwe nyine bafite irondakoko bakoresha insoresore zo mu moko yabo ku nyungu zabo bakabakoresha kugira ngo baharanira izo nyungu zabo bazigereho ariko bakitwaza ko hari bamwe bababangamiye cyangwa se hari abanyamahanga babateye bene ibyo ngibyo bagashaka kumvisha bamwe ko aribo bakongomani kurusha abandi ugasanga nyine ni ibibazo bene ibyo byinshi bagenda bashakisha ibisobanuro bakabibura kandi bateje intambara
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ariko nawe uri umwe mu bayobozi b'urwo rubyiruko nk'ubutumwa ubaha ni ubuhe kugira ngo batisanga mu bibazo nk'ibyo ahanini usanga bitabateza imbere ahubwo bikomeza kubasubiza inyuma icyo dukora twe ni ugukomeza kubahugura tubumvisa kuko intambara barimo bakora nta cyerekezo ifite niyo kutwicira abasore niyo kudusenyera ibyo twubatse niyo gukenesha benshi niyo kwangiriza gusa no kwica abantu ariko si intambara irwanya ubutegetsi kandi bamwe na bamwe mu bari mu butegetsi no mu nzego zitandukanye babifitemo inyungu rero bagakoresha abo babumvisa ko banaka ari babi kugira ngo babahagurukire ibyo turabikora amanama menshi tugahura n'inzego zishoboka tukabibabwira ndetse n'abasore bagenzi bacu tukagenda tubibakangurira kugira ngo bagerageze kumvisa abo kumva bumve kugira ngo bamare imbaraga ibyo bikorwa biz'ubushotozi no gusenya n'urugomo n'ibindi byose barabyumva se hari abazumva rwose hari abazumva yaba hariho batabyumvaga bose si uku byari kuba bimeze kuri none abantu baba baramaranye ariko hari bamwe babwira ababo bakavuga ati ibintu si byo nimubireke dushakishe mu nzira z'amahoro dushakishe mu nzira z'ibiganiro dushakishe ikibazo aho kiri tugishakira igisubizo bene ibyo hanyuma se hari uburyo mugerageza guhura n'abo baba bashyamiranye n'urubyiruko rwanyu kugira ngo mugerageze mwubake uwo mubano n'ubumwe kugira ngo amahoro agaruke muri ako karere kanyu okay guhura ngo twicare tuganire ntabwo birakunda ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku matelefone cyangwa se ku ntumwa zabo bohereje natwe tukohereza izacu birakunda ko hari ibyo bavuga hari ibyo natwe tubabwira hari n'ibyo twagiye duhuriramo nk'ibyicaro ibubwira ibukavu n'ahandi tukabumvisa aho ikibazo gishingiye n'aho kitari urubyiruko aho ngaho mu karere kanyu rw'abanyamurenge ah, ugereranije n'abandi bantu basanzwe ese umubare wabo ungana ute ubusanzwe hano abasore basigaye abenshi baragiye kubera izo ntambara nyine zibasira abasore akaba aribo zisenya akaba aribo bazirwana akaba aribo zisenya bene ibyo ariko kuri ubu ntabwo navuga ko aribo benshi kuruta ibindi bice by'abaturage ariko n'abaharisi bakeya kuko abagiye bava hirya ya minembwe bose baraje ubu bari hano abavuye za kamumba bavuye za mirunda n'abavuye mu nkengero za minembwe bose bari hano mu minembwe hari abasore batari bake
abahava se bahava bajya hehe bahava bagiye gukora iki bahunga intambara bagenda bahunga intambara bakamanuka ubira inzira zitarafungwa abandi baje bukava abandi goma ku ndege bake bake ndetse ugasanga nyine abo bagiye nka mbere ariko ubu nyine abantu bamaze gutuza bararemye nta kibazo nk'umuyobozi w'urubyiruko ah, rw'abanyamurenge aho ngaho iminembwe ah, kuri uyu munsi isi yizihiza umunsi wahariwe urubyiruko ubutumwa ufitiye bagenzi bawe ni nk'ubuhe ubutumwa mbafitiye ni ugukoresha imbaraga zabo duharanira amahoro no kwiteza imbere buri wese agakoresha ubumenyi bwe impano ze mu mwuga we cyangwa icyo yiyumvamo ariko mu buryo buharanira guhana amahoro no kubona amahoro ndetse no kwiteza imbere ubwabo ndetse banafasha akarere kose n'igihugu n'ubwoko muri rusange
nk'ibikorwa by'iterambere ubona bishoboka aho ngaho iminembwe muramutse mubonye uburyo ni nk'ibihe
hari ibikorwa byinshi twakora bijyanye n'iterambere hari ibintu by'amasarongwa amataravo kominotere yo gusibura amayira inzira zacu za hano ziba zigoye z'amamodoka nyine amabarabara hari ikindi cyo ku cyo kugira amakoperative nyine y'ibikorwa bitandukanye yaba iyo by'ubuhinzi zaba iz'ubworozi zaba iz'imyuga iciriritse n'ibindi bitandukanye ariko cyane hari n'abasore bafite impano zaba izo kuririmba zaba izo gukina zaba izo kubyina n'ibindi bihangano bitandukanye abo nabo twababumbira hamwe tukabafasha tukabibahuguramo ndetse n'ibyo byifuzo kugira ngo izo mpano zabo n'ubumenyi bubarimwo bibafashe gutera imbere ndetse no gufasha akarere kose muri rusange hanyuma se hari icyo bakora kugira ngo nubwo izo mpano zitarajya ah, ahagaragara cyane ariko bazigaragaze kuri bakeya mwebwe muri aho ngaho ku buryo namwe mwagira muti izi mpano koko zikeneye ubufasha kugira ngo zibe zatera imbere
yego dukomeza gushyiraho ababishinzwe ndetse n'ubu byose bikurikiranamo kuri ubu nyine twagize icyo kibazo cy'umutekano muke ndetse na korona yabaye hose ku isi bituma tudakomeza kubyatoza cyane ariko dufite uburyo twabagabuye mu turere ndetse n'ababishinzwe babikurikirana kugira ngo igihe cyose hobaho kagahenge hatuje ndetse n'izimezire zirakugwaho muri iki cyumweru bikunze hano mu karere no mu gihugu cyacu turebe ibikorwa bimwe na bimwe twakora neza bitagize imbogamizi zindi Wa- wari ukomoje ku kibazo cy'icyorezo cya virusi ya korona cyibasiye isi yose aho ngaho mu minembwe icyo cyorezo cyari cyahagera ese nk'ingamba mwafashe kugira ngo mwirinde kugira ngo kitabinjiramo ni nk'izihe kugeza kuri uyu munsi wa none tuvugana nta kesi n'imwe twi- twaba twaramenye ya korona hano mu minembwe twabyumviye kure ku ma interinete ku matelefone ku maradiyo ku mamediya atandukanye ndetse n'inzego za leta n'iz'ubuvuzi zigerageza gusansikiriza abaturage nyine zibahugura zibumvisa dusoreje uko kihari kandi kigoye isi dutangira gufata amamezire nyine yo kubyirinda dushyira udupfukamunwa dushyiraho indobo zo gukaraba dushyiraho na distansiyeshoni biriya zo kuvuga ngo abantu ba batandukane tubegerane ndetse na biriya byo kuvuga ngo tubaramukanye cyane izo zose nyine twari twateguye abaturage ngo mu gihe cyose zokomeza cyangwa se bikagera hano bisange babyiteguye ndetse bafite n'ubwo buryo bwo kubirwanya ariko kandi twafashijwe n'izo nzira kuko zari zifunze zose zitugana nta busabane cyane bw'abantu bava hirya n'abaza hino turumva inzira imwe twari dusigaranye gusa n'iy'ikirere rero iyo bava ayo mamezire barayubahiriza na hano bahagera n'ubundi bakaza ibyo babibateguriyemo
hari ingaruka kigeze kigira ku buzima bw'abaturage yaba mu mibereho yabo cyangwa se mu bijyanye n'ibikorwa rusange abaturage bari basanzwe bakora aho ngaho mutuye zagize ingaruka nyinshi cyane urumva uruhahirane rw'ibintu n'abantu ingenzi n'ibiti byose zarahagaze ibiciro by'ibintu birapanda ibikorwa bimwe na bimwe birahagarara nk'amasomo amakanisa arahagarara ibintu byinshi bitandukanye nyine usanga hari impinduka zagiye zihaba kugeza kuri uyu munsi wa none bitarasubira ku murongo neza kuri telefoni kuva i bujumbura mu burundi ndi kumwe kandi na dacia munezero uyu akaba ari umwe mu rubyiruko rw'abarundi ahanini wibanda ku bibazo urubyiruko ruhura nabyo ndetse no kugerageza kubishakira ibisubizo dacia munezero ikaze cyane mu kiganiro murisanga
mwakoze cyane kuba mwantumiye munyakiriye mu kiganiro nari mvuze muri make bimwe mu bintu ukora ariko gerageza utubwire muri rusange ukora iki inshingano zanyu ni izihe cyane cyane mwibanda ku ruhare mufite mu bijyanye n'urubyiruko cyangwa se urwaruka nk'uko mubivuga aho ngaho i Burundi jewe nkora bavuga nti mu kinyamakuru kikorera ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ngo interineti cyitwa yaga rero aho onye turandika ibintu urwaruka rukunda guhura nabyo tukarondera kubironderera inyishu tucisha mu nyandiko tucisha mu mavidewo mu bicapo eka n'ibindi ni kugira dusabe abategetsi y'uko bubitorera inyishu cyangwa mbese urwaruka rwo nyine rugatorera inyishu ibyo bibazo bishoboka baba bafise uretse ibyo biguruka muri rusange jewe nsanzwe nitaho cyane agateka k'abakenyezi nkaba rero nkunda kubyandika ko mu buryo butandukanye cyo kugira amavidewo kuri ibyo yaba abakobwa ingene kenshi usanga mu minsi yahera nakunze kwandika ku nyine abakobwa bataronka ibikoresho iyo bageze mu butinyanka cy'uko turasaba ko leta yobibaronsa nkunda kwandika kuri ibyo bintu by'agateka k'abakenyezi muri rusange kugira si simvuge byinshi ngo ntware umwanya wose hanyuma dasiya ku munsi w'ejo isi yizihije umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko cyangwa se urwaruka uwo munsi usanze urwaruka rw'uburundi muri iki gihe rwifashe gute
urwaruka rw'uburundi ruri ngaho ruratandukanye ariko jewe ku bwanjye ikintu mbona urwaruka rwinshi ruhuriyeho rw'uburundi ni ibura ry'akazi hariho mu gifaransa bavuga ngo tuba dushomaje nini cyane mu rwaruka rw'uburundi ari abirize cyangwa abatize kuko kenshi wumva bavuye mu ma iniverisite birabagora konka akazi haba muri leta cyangwa mu ba pirive nuko rero ariko kuri icyo kibazo cyo kubura akazi urwaruka rw'uburundi ubunye rwarakanuye ruvuga ati tutavyikoreye ntaho bizoba kuri ubwo rero ubunye hasigaye ari ico nokwita bavuga mu gifaransa ngo entrepreneuria y'urwaruka iriko iraduga cane bamwe ba- ba- bakaja bakaja hamwe muri vyo bita amakoperative canke bagatangura ivyabo haba mu burimi n'ubworozi canke um, mu bintu byo kumenyesha amakuru byo ku- byo ku- byo kuorganiza ama evenement Ka- umwe umwe arondera ahantu hagira ikintu kimworoheye umva ni- niho inshuro uvuga yuko ah, naho hari iyo ngorane y'u- y'ibura ry'akazi ah, ibonekeza cyane hagati mu rwaruka rw'uburundi ntibicaye baguma barondera ingene bubitorera inyishu mbese na leta ubumwe yabibonye iriko irabafata mu mugongo kugira ngo bashobore kwit- kwikorera ivyabo ibyo ari byo byose nk'uko wari ubikomojeho ah, urwaruka ubwaryo ah, rurimo ruragerageza kwihangira imirimo ah, ariko nanone kenshi na kenshi mu myaka yashize ah, iyo abanyeshuri barangizaga kwiga babaga bateze ah, amaboko kuri leta kugira ngo ibahe iyo mirimo muri iki gihe kugira ngo leta yorohereze Ah, urwo rwaruka kubona imirimo nk'icyo muyisaba ni nk'iki ikwiye gushyira ah, ahagaragara kugira ngo byorohereze urwaruka kubona iyo mirimo rwifuza kubona
Eh, leta ubunye eh, yaratanguye kabisa iriko i- i- i- irerekana ko yifuza gufasha urwaruka ko iraheruka kugurura banke y'urwaruka eh, igitega muri eh, umugwa mukuru w'uburundi Eh, i- i- i- iyo banke izoza ifata mu mugongo urwaruka ruzoba rwagiye hamwe rukagira imigambi myiza hama bakabaha i- imitahe ba- bayita ngo amakredi Eh, ubonye iki- hariho hasanzwe hariho ni na mm, n'ikindi cyitwa ikigo cyitwa api eh, cyo gufasha aba- abashaka gutanguza eh, i- entreprise zabo bakaba batangurira ku mahera make ibihumbi mirongo ine ah, aho urwaruka rero narwo nyene rura- kenshi na kenshi ruragerageza ruka ah, rukiyungunganya ayo mahera kugira ngo rushobora gutanguza ikintu biroroshe mu bisanzwe gutanguza entreprise ubu ikintu rero dusaba leta ubu unye ah, ni ukubandanya iv- aho batanguye ntibica biba dufate iby'akanya gato ngo bica bihagarara babandanye bafashe umugongo urwaruka bafashe urwaruka kuronga nk'ibibanza nko nko kuronga ikibanza dufate eh, mu bisagara aho ukorera biragoye urasanga ibyo bibanza bizimvye kubera abantu ba- ba nyene byo bashaka no kwinjiza amahera ariko ubwo rwaruka ntabwo bari rufite amahera yo ku- yo ku- gukota nk'ahantu h'ibihumbi amajana atanu n'iki rero bivuga ngo leta yaba ishobora ku- gushira ahantu uvuga ati umuntu atanga uyu mugambi ari akiri muto atamahera ashobora kugenda mu kigo kinaka hariho amabiro mato mato ushobora gu- kugenda gu- gutanguraho akabizinesi kawe hama kakaba kazimbutse kugi- ku- kubw'urwaruka ruba ru- rudafite amahera n'inzego nk'icyo kigo cyobufasha ko ndazi aba- abantu benshi ba- mu bagenzi banjye baba bashaka gutangura ikintu ariko bakabura aho bagitangurira bavuga ati tugiye gukota ahantu kuriha amatagisi kugira iki biba bizimvye urumva ibyo byose leta ibandanije i- ibikora ati reka tugabanye nk'amatagisi ku bantu bat- batanguye ba- batanguye ari- bakiva mu mashuri tukabaronsa ahantu bakorera hama m- ba- bikenewe bakaza barariha buke buke ariko bitabavunye ibyo bari ibintu byiza cane
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ah, dasya ah, ubikomojeho ko ah, kugira ngo utanguze ah, yaba bizinesi cyangwa se igikorwa runaka hari byinshi bisabwa wari uvuze ko leta yashyizeho iyo banki yo gufasha urubyiruko kubona inguzanyo ariko nanone ntabwo ari urubyiruko rwose rufite ubushobozi bwo kugira icyo gishoro cyangwa se kapitale kuko n'iyo banki hari ibyo izabasaba mbere y'uko ibaha iyo nguzanyo kugira ngo ayo mahirwe agere ku rubyiruko rwose rwo mu burundi mubona bishoboka n'iki gikwiye gukorwa ikintu gikwiye gukorwa ni uvuga ngo guhimiriza sensibilisation mu gifaransa y'uko ababijejwe bugenda nk'amashyirahamwe yita urwaruka mbese n'ibimenyeshamakuru kugenda kubwira urwaruka ati murashoboye tangura akantu gatoya kuko turafite uburorero bwinshi bw'urwaruka buba bwatanguye nk'ikintu umwe akazana nk'ibihumbi bitanu by'amarundi ibihumbi icumi akageranya bakegeranya ugahita usanga batanguye akantu hajya umuntu usanze ari ku kivi bigutera intege zo kumufasha ariko usanze dufate yicaye mu nzu atana kimwe atana umugambi afite mu mutwe cyangwa akantu yatanguye agapfa yagatanguye bigoye kumufasha dore ko baguhimiriza uvuga ati wewe tangura vuga icyumviro ufise rondero mu gifashanya icyo cyumviro gikeneye amahera angahe wari ufite angahe ubuze angahe umva ibyo byose mbese byaranatanguye ko muri ubu buruhuko hari ahantu usanga hari urwaruka rwegeranijwe bari kubaronka amaforomasiyo ibyo rero byokwiza hose cyane cyane muri ubu buruhuko kugira urwaruka ntirugende mu bintazi cyangwa mu marigara cyangwa ku ibintu bibi byose ahubwo bakagenda kurara ingene bokwiyungunganya bonyene bidakenewe umutahe munini ahubwo buke buke ibyumviro bikabanza bikajya hamwe bakarondera hirya no hino neza rero gukimiriza urwaruka ruri hirya no hino ko byokwiza hose ntibibe byaba by'urwaruka rukeya dufatira ururimi bigagara na ruguru bigashikayo cyane cyane muri iki minsi y'ikiruhuko
wari wavuze ko uri umwe mu batangije icyo kinyamakuru cyitwa yanga gerageza umbwire muri make icyo mukora kuko bavuze ko ahanini giharanira kwigisha urubyiruko no kugerageza gushakira umuti bimwe mu bibazo bahura nabyo mubikora gute ese mwebwe mugitangiza gahunda yanyu yari iyihe byari byoroshye gutangiza ikinyamakuru nk'iki
tugitangura yaga twashaka kugira ahantu guha ikibanza urwaruka rushobora gushikiriza ibyumviro rwisanzuye kandi rukavuga ikikubakiye ku mutima by'ukuri kubera kenshi na kenshi urasanga nk'ibinyamakuru byanditse ingorane z'urwaruka ariko atari urwaruka rwo nyine rubyivugiye ubwo rero twebwe platform mbona neza natuvuga mu kirundi yacu ni urwaruka rwonyine rwiyandikira si umuntu yitwa ngo ni umumenyeshamakuru yabironkeye urupapuro rw'umutsindo wagiye kwandika ngo ibyo yabonye ahubwo ni umujene wenyine yandika ikintu ati ibyo ndababajwe n'iki cyangwa ndaryohewe n'iki cyangwa ndashaka umuntu afasha muri iki hama rero turatangura mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushyika kuri ino saha dufite urwaruka rwinshi umaze kutwandikira rurenga ku ijana dusanzwe dukorana iminsi yose turandika ku mbuga ngurukanabumenyi ya facebook ya twitter ya instagram turi hose mu kuma dufasha urwaruka gushikiriza ibyumviro haba mu byandiko amartikiro cyangwa mu mavidewo reka ni byinshi uretse n'ibyo byo kuguma kuri interineti turagenda no mu rwaruka hagati tugatanga inyigisho tugafasha twarondera nk'abantu batanga inyigisho kuri ibyo navuze bya entrepreneuria kubera kenshi tubona yuko ibyo bandika byinshi aribwo ati genda kenye ndabuze akazi kandi narize kandi nzi ubwenge ubwo rero tukadufasha urwaruka nyine tukajya mu ntara tuvuga ati ni muze habe amaforomasiyo tukagira tukorganiza amakonkursi n'amakompetisiyo kugira ngo urwaruka rucangamuke rubona ati nanjye ndashoboye niyumviriye nkoresheje ubwenge birashoboka yuko nshika ahantu umva rero turagerageza igice cyose dushobora gufasha urwaruka rw'uburundi twe natwe tubishoboye cyangwa tubifashijwe namwe n'abandi tukabarondera ubwo rero twavuga ntiyaga nk'igitarugwa burije hagati y'urwaruka rw'uburundi n'abo bose ashobora kubufasha haba leta cyane cyane ama entreprise prive cyane abo bantu bari bo bose turabafasha yuko urwaruka rw'uburundi rubashikira bikaba bikabafasha ntabwo bigafasha urwaruka mu nyuma hanyuma se nuvuga mu ncamake Mm, ibyo bibazo cyangwa se ibyo bitekerezo by'urubyiruko iyo bamaze kubinyuza ah, muri urwo rubuga rwanyu bibonerwa umuti ego hari ibimaze kubonerwa umuti kuko uko navuze yuko iyo twanditse mm, i- ibisomwa cyangwa tukagira amavidewo kenshi tuba tuciye tugira um, tugahura mu gifaransa bavuga ngo amadeba eh, ni ukuvuga ngo turatumira nk'ababijejwe ari abo mu nzego canke ari abandi bantu bari bo bose bakaza kuyaga n'urwaruka babonana ngo ibyo twari bya kenshi imbere ya covid ariko ubu nye bisigaye bigoye gatoya ubwo rero i- ibyo bintu tumaze kubyandika kama tukanabiganira n'ababijejwe amasomo yandi kenshi biratorerwa inyishu kuko abategetsi baravuga ati ntitwari tuzi ko mu- mu- mu byiyumviro uko natwe ariko reka tudasigurire twari gutuma twashize- twashinze iryo tegeko hama ugasanga hajya kuvugana ni byiza cyane ko ari igihe usanga urwaruka nabwo nyine rutatahuye itegeko rinaka kubera izo nzego zitaronse umwanya wo kubisigura neza ariko mbese bamaze kubivugana umwe umwe agatanga icyumviro ciwe ba- umwe umwe agatahura icyundi ashaka bakaca batora um, i- ikibahuza ikibahuza umva umva rero nk'ubu umwe eh, nk'ibyo nari navuze kare navuze ati bari- harigeze kuba eh, icyo kigo kigifasha abantu bashaka gutanguza imitahe yabo ba- kigitangura kuri kaho ibihumbi mirongo ine by'amarundi kugira utanguze eh, entreprise yawe byarigeze kuduga cyane birashika ku bihumbi ijana na mirongo ine hama tura- turabyandika ko turavuga ati urwaruka nta mahera rufise kugira ru- rutanguze ibintu by'ijana na mirongo ine hama turagira amatekisi n'amadeba hama mu nyuma abo babishinze baraza gusigura n'urwaruka barasigura ko bibagora hama barasubira barabisubiza hasi bavuga ati ntabwo reka tubisubize ku bihumbi mirongo ine kugira ngo urwaruka rwinshi rushobore n'aho aguma ari menshi kuri bamwe bamwe si cyo kimwe n'ibihumbi ijana na mirongo ine urumva ko n'akarero kamwe muri twinshi tumaze kugira ko wanditse u- u- utari kuratukana uri kuravuga ati jewe ikimbakiye ni iki mwansigurira mwudufasha hari igihe bito- ari- bitorerwa inyishu ibyo twizenje gutuma tubandanya tubikorera dasiya rumwe mu rwaruka rukunze kuvugana n'ijwi ry'amerika ah, hari benshi baba bafite ibitekerezo runaka ah, ku mishinga bashaka gukora ariko ahanini ugasanga bavuga ko bagifite ikibazo mu gutegura neza imishinga kugira ngo yakirwe na bimwe mu bigo by'imari bishobora kubaha imitahe kugira ngo bashobore gutangiza iyo mishinga mu bijyanye no gufasha kwigira imishinga ah, urwo rwaruka hari icyo mubikoraho hari icyo ah, leta ikora kugira ngo boroherezwe iyo mishinga yabo ibe yabyazwa inyungu Eh, twebwe em, two- muri yaga dufate tu- mu myaka yahera buketse uyu mwaka niho byatwibye kubera ikiza cya covid ubusanzwe twahora dutegura mu buruhuko i- ihuriro ry'urwaruka rimara indwi zibiri bakaja hamwe bakiga ingene ba- bandika um, ama business plan yabo kugira ngo bashobore kudosh- kudoshobora kuya- kuyatanga mu bagwizatunga ashobora kubaha amahera Eh, turakorana n'ikindi kigo gikunda ku, ku, ku, gutegura eh, ikiganiro ryitwa shika em, yitwa bebeye nacyo nyine iki- iyo- iyo shika ni ni ihiganwa rifasha aba urwaruka bafise ibyumviro icyo cyumviro cyawe kirashe bakabona kigatorwa mu- ucuja muri formation ah, y'ukwezi bakakwigisha ingene wandika ugira budget yawe ibintu byose bimeze neza bo barakoze uwo mwaka twe natwe iyo tuta iyo tutabyorganije twebwe nyene tatu- tatubyamamaza ku mbuga zacu tuvuga ati muzogende kwiyandikisha muri iri higanwa muzohigira byinshi mushobora kudatorwa ariko muzobona abandi ingene bari babikoze kugira batorwe umva turaguma duhimiriza urwaruka kugira ngo ba- twe twabiteguye bakaza bakiyandikisha cyane byateguwe n'abandi twavuga ati mugende kwiyandikisha hariya na hariya hariho ubumenyi kuko kenshi na kenshi mbese nta niba n'ibikenewe yuko ubwo urariha amahera kugira wiyandikishe ni ku buntu ahubwo ukagenda kwiga ku buntu ni gako ushobora kuronka ayo mahirwe kuko ahandi barabyihisha ku mahera menshi ariko kenshi twe iyo tubiteguye cyane abandi bashyirahamwe tugenda dukorana babiteguye babikorera ku buntu gusa bakaca bacaguramo abantu baba bavuga ati bafite ibyiyumviro bishobora gushika kure bishobora guha akazi abandi kuko ni benshi baba biyandikishije ko natwe iyo duteguye ibintu turaronka nk'amakandidatire ashika ku majana atanu arenga ariko ugasanga akenshi twe duteguye tuba dushaka nko kwakira nk'ahantu ijana ariko mva aho haje imbere ubundi mwaka byanagusabwa reka tubirindirize turindire ubundi mwaka ukurikira kubera habaye ibi byose mubona mu minsi dasiya munezero iyo tuvuze bimwe mu bibazo byugarije urwaruka hari ibibazo usanga urubyiruko rwose rusangiye ariko hari ibibazo byihariye usanga byibasira urubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa nk'ibyo bibazo mwisangije mwebwe nk'abana b'abakobwa ushobora kutubwira muhura nabyo ni nk'ibihe n'uburyo mugerageza kubishakira umuti ibibazo biharije abana b'abakobwa ni ibyo navuze bwa mbere byo iyo bagiye mu butinyanka mu burundi hari urwaruka rwinshi haba i bujumbura cyane mu ntara usanga rudafite uburyo bwo kuronka ibikoresho bambara iyo bari muri icyo kiringo cy'ubutinyanka ugasanga mbese bagiye gukoresha ibintu bicafuye imatera impunzu z'ibishambara ugasanga zirabateye indwara ibyo rero twarabigize ko icyo navuga ngo kampanye mu minsi yahera kugira tubanze tubibwire abantu ko bibaho kuko ni benshi bacyumvira ko bibaho bavuga ngo ngo mbese ibikoresho ngo bigurwa ngo ibihumbi bibiri ngo ni amahera make ngo ni gute umuntu adashobora kwigurira igikoresho cy'ibihumbi bibiri ariko ni abantu benshi amahera ibihumbi bibiri badashobora kuyaronga ugasanga bari kuyakoresha ibintu bicafuye bibatera indwara ibyo rero twama tubivuga n'ubu turacyabivuga kugira bavuge ngo by'ukuri abantu bumve yuko ari ikibazo gikomeye ntabwo ari abakobwa bajya mu butinyanka ariko iyo barwaye bikora ku muryango kuko uwo muryango uriha amahera kugira uwo muntu yivuze uwo mukobwa niyakura hama akagwara ibintu bikamutuma atakibyara bizokora ku muryango bizokora ku buzima bwiwe ni ikibazo gishakwiye kwega bose ibyo rero ibyaturyoheye mu nyuma yaho ni uko tumaze kugira iryo sekeza ni uko hari abantu benshi baciye bayibona bakatangura kugenda gutanga ubufasha mu bantu batishoboye aho bobashira gusa ngo ibyo kurya umuceri ibiharage cyangwa amasabuni ubundi bafite iminsi yose bashyiramo ibikoresho bikoreshwa mu gihe cy'ubutinyanka byaryohere ko twuguriye amaso abantu byo kuvuga ati hari ibintu abakobwa batazopfa bavuze ariko baba bakeneye dushobora kuvuga ngo ku kwezi ngo ngo ndafashe ingingo ngo yuko ntazajya mu butinyanka ngo ntabwo nzabona amaraso ku kwezi ariko byaba biza ariko iyo udafite amahera uzasanga ubwize ingorane ntuzajya ku ishuri uri umunyeshuri ntudushobora gukora neza uri umuntu akora akazi udafite ibikoresho bigufasha rero ubundi abantu benshi amashyirahamwe menshi aragenda agatanga ku buntu ibyo bikoresho ku bantu ntawe nikora n'ahatari benshi iyo ni intambwe nziza twabonye byateye kuri iyo sekeza twagize naho hakiri intambwe zikenewe kugira byo icyo kibazo gikemuke cyose cyose
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ikindi kibazo uh, dukunze kumva mu rubyiruko ahanini uh, hirya no hino cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari ni uko urubyiruko rwose usanga rushaka gukora imishinga isa ugasanga abantu bose bibumbiye mu gukora ikintu kimwe gusa icyo mukora kugira ngo habeho gutekereza urwo rubyiruko rugakora ibintu bitandukanye kandi byiza byabagirira akamaro byabagirira n'inyungu n'iki mubafasha kugira ngo barusheho gutekereza mu bintu birebire aho kumva ko bagomba gukora ibyo kanaka yakoze
icyo tubwira ni uko akenshi iyo turi turandika twandika mu cyongereza bavuga ngo amasakisesi sitori turereka mu burorero bwinshi ati naka yakoze muri iki undi nawe yakoze muri iki bigashika ahantu bose bavuga ngo e hari ibindi bintu byinjiza amahera atari bya bindi nyine atari bya bindi byo kudandaza byo kugura akabutike ngo bose ugura akabutike cyangwa ngo ugire ikindi ahubwo tuguma twerekana uburorero butandukanye bwo kuvuga ngo hari hari ubundi hari ubundi buryo bwo gukora imishingano ishobora kwinjiza amahera cyangwa guteza imbere wewe ahubwo genda urabe ibyo abandi bakora nawe biguhe ide yo kugira ibindi cyangwa ujye kuri interineti kuko wumva twe dukorera kuri interineti muri yaga dukunda mu byo twigisha byose mu maforomasiyo dutanga twama dutanga ingene ushobora gukoresha interineti n'ubwenge nk'aba ari kugenda kuyikoresha ngo ushyire amafoto gusa ushyire amavidewo yo kuryoherwa gusa ahubwo ugende kurondera ibintu ari nk'amabuse cyangwa abaguzi atunga bashobora kugufasha kuko baruzuye kuri interineti rero tuvuga ati mukoresha interineti ubwira mugire ibyumviro bishasha muri iguma muri bya bindi nyine aho mwicaye mubona impande yanyu murabe kure numva rero two turatanga izo nkuru za success story ari iby'i burundi cyangwa ari ibyo ngaha hafi iwacu hafi y'iwacu haba mu rwanda haba muri kenya cyangwa mu rwanda ruvuga ati urwaruka rwo muri kenya cyangwa rwahe rwarakoze ikintu kirakunda urwaruka rwacu ruvuga ati eee kumbe nanjye mubikora cyangwa nkagira ikintu gisa n'icyo cyangwa kirakumera nk'icyo atari cya kindi nama mbona ngaha ikamuha icyumviro gishaje kuko benshi bavuga ati reka ndabe ku mugenzi wanjye tubana icyo yakoze cyamuteza imbere ariko urabye hanze ugasanga abandi barakora ibindi byabateje imbere umva rero hari abo tubyerekana hari ababitanguye tugenda gufata amavidewo tukababaza bikabera akarorero abandi wari ukomoje ku bijyanye no gukorera kuri za interineti muri ibi bihe isi yugarijwe n'ikibazo cya virusi ya korona iyi virusi yahinduye uburyo abantu bakora imitekerereze yo gukora izanamo ikintu mu cyongereza abantu barimo kwita the new normal mwebwe aho ngaho mu burundi hari icyo bimaze guhindura mu mitekerereze y'abantu mu mitekerereze yo gukora mu mitekerereze y'akazi cyane cyane nko mu rubyiruko
byarahinduye ibintu na twebwe ngaha anye ngene bakora umva ubu benshi tubikora kuri interineti nko muri yaga umva twatweganiza twaradutegura ibyo by'amahuriro ni ukuvuga ngo deba abantu bagahura ariko hakaza na pibulike ariko ubu ntabwo tukibigira ubu tubikorera kuri interineti ni ukuvuga ngo deba onurayini abantu bakandika ibibazo byabo kuri fesibuke bariko barabiraba umva kuvuga ngo tutumire abatumire bake baba bicaye batandukanye hama abandi bakaca babaza ibibazo baraba kuri fesibuke gusa umva ibyo byarahindutse kuko mbere twagendaho twasanga abantu aho bari hakaza abantu baturaba benshi twaba turi ikigo cy'abantu benshi ariko ubunye dusubiye kuri interineti byarafashije mbese no mu burundi hari urwaruka rwinshi rusigaye rukora mu kisimbureno ruvuga mu gifaransa cyo mu cyongereza bwatse ngo amalayive insitagaramu akaba hariho amatopiki menshi urwaruka ruyaga ko kubera habaye kuguma mu nzu abantu bashaka gukoresha interineti rwose bagakora amavidewo menshi hama abantu bakaza kugira ko kwandika ku cyo babyumvira ko hakaba guha guhanahana ibyumviro biciye kuri interineti ubwo byarafashije cyane kuba natwe muri iya gahunda dukorera kuri interineti nubwo ati twabandanirije kuko twabigenza gusa habaye kwiyadabuta gatoya ariko twasanzwe dukorera kuri interineti mbe twagiye kubifasha abandi ati ni murabe kuri facebook two turakoreraho umubazi w'ibibazo turaza kubishaka two turabisoma n'ibindi n'ibindi dasiya munezero mu gusoza ubutumwa wifuriza urubyiruko bagenzi bawe mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi isizihiza umunsi wahariwe urwaruka ni ubuhe ese ejo hazaza wifuriza urwaruka rwo mu burundi ni uruhe icyo nifuriza urwaruka rwo mu burundi ni kubaho mu mahoro cyangwa imbere cyoco kubera atamahara hari ibi byose byo gutera imbere byo guteza imbere ntabyo bishoboka kubaho mu mahoro bumvikana batahurana bata badapfa ibintu by'ibintazi bidafite ifatiro bumvikane hama mu nyuma rero bakure amaboko mu nkunzi bavuge ngo reka niteze imbere nk'uko ibindi bihugu urundi rugwaruka rwo mu bindi bihugu ruteye imbere kuko twese turashoboye kuko twese dufite twarize amashuri cyane nawe tuba turize amashuri tuba dufite ubwenge imana yaduhaye dushobora gukoresha nta kidashoboka iyo ugitanguye iyo ucishizemo biraza rero yuko urwaruka rw'uburundi rurashoboye bisaba yuko gusa ubyiyumvira ukabishyiramo ishaka hama ukaronka ego n'umuntu agufasha abanezera bibaza rero ko leta mbese n'abandi baguzi atunga bazabandanya bafashe urwaruka rw'uburundi kuko baranabitanguye babandanyirizeho hama natwe urwaruka tuhaguruke tuvuga ati birashoboka reka tubitangure kudatanguye ikintu dupfa umenye ko cyokunze kandi ntigikunde aho rero ubwo ati n'ubundi ibintu byose bimeze nabi ntacyo mwakwishoboza ntashoboye ni ugutangura hama ikintu cyase uzabona aho cyapfiriye hama mu nyuma uhindure ariko watanguye yego nicyo nifuza cyane cyane urwaruka rwacu rw'uburundi dasiya munezero umurundikazi tuvuganye uri i bujumbura mu gihugu cy'u burundi nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kandi nkwifuriza amahirwe mu byo ukora byose wakoze cyane nawe urakoze cyane muri iki kiganiro twari twatumiye kandi uhagarariye komisiyo y'igihugu y'urubyiruko mu rwanda ariko ntiyaboneka nawe twari twifuje ko agira icyo atubwira ku bijyanye n'uko urubyiruko rwo mu rwanda rubayeho muri iki gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko ni n'aha dusoreje ikiganiro muri isanga cya none mbashimire kuba mwaduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru aho